amahoro umugoroba mwiza mwese
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu banywanye mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose aha mu rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ihangayikishijwe n'abapfobya jenoside bakoresheje imbuga nkoranyambaga uwapfobya jenoside yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa agomba kubikurikiranwaho kuko icyaha ni gatozi ntabwo gishingiye kuri sitati umuntu afite bizimana jean damascene ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg uyu munsi uburundi bwijihije isabukuru y'imyaka mirongo itatu y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu muri uganda abaturage barasaba leta ibisobanuro ku bantu bazimiye mu gihe cy'amatora naho ubudage burashima icyemezo cya perezida wa amerika joe biden cyo kutagabanya abasirikari be babayo mugume hafi rero ni mukanya mu makuru arambuye aya makuru tuyahere hirya no hino ku isi muri sudani y'epfo ba nyir'amahoteli batangiye kwirukana abategetsi baba mu macumbi yabo mu murwa mukuru juba kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani batishyura nibyo eugenie mukankusi atubwira abafite amahoteli n'amacumbi mu murwa mukuru wa sudani y'epfo juba batangiye kwirukana abanyamashyaka n'abayobozi benshi muri guverinoma batishyuye za fagitire kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abo bayobozi bagombaga kwishyurirwa na komite y'inzibacyuho amwe mu mahoteli yafunze amazi n'umuriro kugira ngo abayobozi bibwirize kuhava abanyamahoteli bafite byabo yabanjije y'inzacyuho urwego rwakurikiranaga ishyirwa mu bikorwa byabanjirije ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho mu kwezi gushize amahoteli icyenda ijuba yamenyesheje tutukew gatwak umujyanama wa perezida mu by'umutekano akaba n'umuyobozi wa komite y'inzibacyuho ko iyo komite ifite iminsi itanu yo kwishyura ibirarane birenga miliyoni icumi z'amadolari mu gihe bidakozwe abategetsi bagasohorwa mu macumbi mu itangazo ryasohotse ejo kuwa kane ryashyizweho umukono n'abayobozi b'amahoteli cumi n'umunani hamwe n'abagize ishyirahamwe ry'amahoteli n'abagemura ibiribwa muri sudani y'epfo ryavuze ko kwirukana mu macumbi abategetsi barenga magana atatu byatangiye kote meka umuyobozi wa hoteli royal hotel uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko guhera saa sita z'ijoro hoteli ye yafunze amazi n'umuriro byinjiraga mu byumba by'abo bategetsi kugira ngo bibe ngombwa ko babisohokamo avuga ko babasabye kuba bagiye mbere ya saa sita z'amanywa uyu munsi bamusubije ko badafite aho bajya ubudage burashima icyemezo cya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden cyo kugumisha abasirikari be muri icyo gihugu nyine cy'ubudage icyemezo gikuraho icyo uwo yasimbuye donald trump washakaga kubagabanya eugene mukankusi arakomerezaho guverinoma y'ubudage yakiriye neza icyemezo cya perezida joe biden cyo guhagarika ku mugaragaro umugambi wo gukura abasirikare ba amerika mu budage umuvugizi wa shansoriyeri w'ubudage angela merkel yabisobanuriye uyu munsi kuwa gatanu avuga ko ingabo za amerika ziri mu gihugu zihari mu nyungu z'ibihugu byombi mu mwaka ushize uwari perezida wa amerika icyo gihe donald trump yatangaje ko agiye gukura abasirikare bagera mu bihumbi icyenda na magana atanu mu bihumbi mirongo itatu na bine na magana atanu bari mu budage cyakora mu by'ukuri ibyo ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa biden ejo kuwa kane yavuze ko gukuraho izo ngabo byaba bibaye bihagaze kuzageza minisitiri w'ingabo wa amerika Lloyd Austin yongeye gusuzuma ibijyanye n'ingabo za Amerika ziri mu mpande zose z'isi. Trump yatangaje ibyo kugabanya umubare w'abasirikari nyuma yo guhora arega Ubudage kudatanga amafaranga ahagije mu bijyanye n'igisirikare cyabwo. Icyo cyemezo cyarwanyijwe na benshi haba muri Kongere y'Amerika ndetse no muri Pantagone babona Ubudage nk'igihugu cy'inshuti nyayo kandi cyacumbikira ingabo za Amerika zitegura kuba zagira aho zijya gutabara ku isi.
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uganda rubanda barasaba leta ibisobanuro ku baturage banyerejwe mu gihe cy'amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu frederic nkundikije yaduteguriye iyi nkuru abategetsi ba uganda barahanzwe n'abanyagihugu babasaba gushyira habona abantu barenga mirongo itatu banyorojwe n'abajeje umutekano igihe cy'imbere hamwe n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwemo amahinyu n'ubusuma umushikiranganji wa uganda ajejwe intwaro yo hagati jj odongo yabwiye abanshingamategeko ejo ku munsi wa kane ko abantu bari hagati ya mirongo itatu n'umwe na mirongo ine na bane bashobora kuba baranyurujwe bataratorwa gushika ubu ayo makuru ko leta yemeye ko hari abanyurujwe yatumye abanyagihugu bagwa mu gahundwe na burya bavuga ko abo bantu banyurujwe mu ijoro batwawe mu modoka za minibus zitagira amaparata bamwe mu bashingamateka harimo umukuru w'inama nshingamateka bari basabye abategetsi ba leta ya uganda gusigura ivyo bintu abajejwe umutekano bavuga ko batigeze bahagarika abasivile kandi perezida yoweri museveni azwi nk'umukuru w'igihugu yatwaye mu mahoro no mu mutekano nyamara umunyapolitiki atavuga rumwe na leta bobi wine ejo ku munsi wa kane yarashikirije ibirego bivuga ko abanywanyi biwe bashika ibihumbi bitatu bataratorwa gushika ubu yongeye avuga ko bashobora kuba bapfunzwe canke bugaraniwe ahantu hatazwi inyuma yaho banyururijwe n'abajejwe umutekano frederic nkundikije kandi turakomezanya aho umuryango w'abibumbye onu wemeza ko amabi akorerwa muri leta ya tigre mu majyaruguru y'igihugu cya etiyopiya ateye impungenge cyane bikomeye fred komeza ubuzima abanyagihugu mu ntara tigre babayemo burateye amakenga muri iki gihe bahanzwe n'inzara hamwe n'ingwano yatumye imfashanyo idashobora gushikira abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni ingwano igisibije muri ico gihugu gicuritse na leta z'ubumwe za amerika iramaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ejo ku munsi wa kane umushikiranji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigendanire anthony blinken yarateye akamo umushikiranji wa mbere wa ethiopia abiy ahmed gasaba uyu mutegetsi hawo gashimwe k'amahoro prix nobel de la paix mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda gutanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo mu ntara ya tigre mu buryo bwihutirwa imbere y'uko abanyagihugu bicwa n'inzara inyishu abiye yatanze kuri ako kamo hamwe n'akamo katewe n'abandi bategetsi bo ku isi bakomeye ntiyigeze yemanga ikibazo cyo mu ntara ya tigre raporo ya nyuma y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho imbabare yerekana ko atamfashanyo irashika mu bice byinshi bya tigre iyo raporo ivuga kandi ko umutekano wama wahungabanye muri iyo ntara naho haheze amezi abiri atangaje ko yatsinze urugamba rwahabera
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho mu kanya gato cyane nyuma y'aka kaziki ni amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg iratangaza ko muri ibi bihe byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi hatangiye kugaragara abapfobya jenoside bifashisha imbuga nkoranyambaga mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza yaganiriye kuri iki kibazo n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg bizimana jean damascene kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa cumi na kabiri ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'uku kwa kwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagiye ikurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane ibitangirwa kuri za youtube turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya guhakana no gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye ibyo twasesenguye bihita ku mubavu tv ukuri mbona umuryango tv reyotarike cano n'ibindi ndetse ni na youtube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo ni na byiza yuko ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rirabyemera ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa n'umuntu uwo ari we wese yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga niyo mpamvu rero itangazo twarishyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi damangi rya mugwiza yvonne niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za youtube nawe biramureba nawe biramureba ariko si we wenyine mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri kuri youtube ku mashini atandukanye hari inyandiko abantu bandika ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore yidamange mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye nubwo iri tangazo atari we bigenewe mbisubiremo nk'aho avuga ko korona virusi ari iturufu igihugu gikoresha nk'uko jenoside yakorewe abatutsi ari iturufu icyo ni kimwe ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumu bayeho nabi izi ni imvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye kuko icya mbere ntabwo korona na jenoside ntabwo ari tufu nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva jenoside ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana jenoside yakorewe abatutsi barimo ba philippe regensi ba faustin twagiramungu ba andre gishawa ushaka wese gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi avuga ko ari iturufu none uriya mubyeyi yidamange ko yabyivugiye ko ari umucikacumu waba umucikacumu ute ugapfobya ute icyaha cyagukorewe cyitwa jenoside icyaha ntawe gihuriye na sata umuntu afite icyaha ni igikorwa icyo ari cyo cyose kibujijwe n'amategeko igikorwa cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi kuyitesha agaciro kugabanya uburemere bwayo koroshya uburyo yakozwemo kugaragaza imibare itari yo gushinyagura ibyo byose uwagikora uwo ari we wese kiba ari icyaha nanashimangire neza binumvikane ko kuba umuntu yaracitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bivuga yuko adashobora gupfobya icyaha no kugihakana ingero tugenda tuzibona uyu nguyu usiba wa mbere ikindi ni uko uwapfobya icyaha uwo ari we wese jenoside yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa agomba kubikurikiranwaho kuko icyaha ni gatozi ntabwo gishingiye kuri sitati umuntu afite ariko kandi nubwo nuko ubwanjye uko mbibona umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi azi uburemere bwayo kurusha abandi bose urengereye rero akajya kugipfobya akajya gutesha agaciro abamurokoye n'abamukijije uwo nguwo ku bwanjye ni kumyemerera ko bimeze arusha rwose ubugome n'aba bandi bayikoze uyipfobya abikora nyuma y'abayikoze yarabonye ingaruka yateye yarabonye uburemere ifite akaba ashaka ko niyo jenoside yongera gukorwa none se kwita umujenoside ari umuntu warokotse ntabwo byatesha agaciro jenoside nyirizina ntabwo nigeze mvuga ko warokotse jenoside uyipfobya cyangwa uyihakana ari umujenoside wowe ntiwabivuze ariko hari ababimwita niwe cyangwa si we bitandukanye akora icyaha cyo gupfobya jenoside akora icyaha cyo kuyihakana akora icyaha cyo kwitesha agaciro ibyo biri mu bikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ijwi ry'amerika ryashakishije umucikacumu indamange yvonne kugira ngo atubwire icyo atekereza ku byo umunyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg bizimana jean damascene amuvugaho ntitwabashije kumubona ariko turakomeza kumushaka ku buryo mwazamwumva mu biganiro byacu bitaha ijwi ry'amerika noneho tujye mu burundi aho bijihije kuri uyu wa gatanu isabukuru y'imyaka mirongo itatu y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu abarundi bamwe na bamwe ariko basanga hakiri intambwe ndende kugira ngo ubumwe buve mu mvugo bujye mu bikorwa ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya mu ijambo perezida evariste ndayishimiye yashikirije abarundi yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye abarundi basubiranamwo hanaba kandi ingaruka mbi nyinshi kubera ivyo amakosa yakahise yose yemeza ko yatewe n'abakoroni batashaka iterambere ry'umurundi yanamenyesheje kandi ko uno munsi ari akaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo iryo bara ntisubire asanga leta yoboye yatanke kari ikimenyetso gikomeye c'ubwiyunge uno munsi tuwuhimbaje dufise leta mvyeyi ikimenyetso c'umwizero ko bene burundi batazosubira gucanamwo kugira ngo nta n'umwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'abarundi ivyo ari vyo vyose kiretse bamwe twita ibinani umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyo arimye azovyimbura inzu yubatse azoyibamwo ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku
iyo bakabifungiye kwiyongera yose umugambwe abonye buri badasangiye umugambwe bakavuga rumwe bagahuza bagasangira agacupa nta n'umwe ahungabanya agateka ku wundi ngo kubera badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no mu minsi mikuru abantu ntibitabira cyane hanini hitaba abantu b'abanyeshuri abajeje intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishyiramo n'itegeko ntidutambe twirorera n'ubu turabona ko gicumbagira byatangiye gucumbagira aho abarundi basubiye gusubiranamwo umuntu aca abona ko naho twari twiyemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ko hariho akari gahaze narijya inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi y'agahomera buno tugasanga abantu bakicana bunyamwaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe jewe icyo mbona ni uko n'ubu twosubira abarundi bakasubira bakaja hamwe bagasubira bakayaga atawanja wangura atagufata dufate nk'ubu nka twebwe abanyamigambwe ntubone ngo ni uko uba watsinze amatora uce wegeze inyuma abo watsinze ni leta y'uburundi niyo ifise duvuwari yo kwegeranya abantu bose hanyuma abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe eh, ko ku mwami abarundi bari bamwe umumwe wese yubahigwe icyo ashobora yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe ndetse yubahirizwe no mu vyiyumviro vyiwe abantu twoshira hamwe nyene kugira ngo amatata hapfe boja hamwe bakareka kuza barashira batandukana bakareka kuza barajyana bapfa ibintu by'abapolitike bagashyira hamwe eka na charles nditije arongo ishami ry'umugambwe wa dasigana iprona ritemewe n'ubutegetsi niko abibona havuga ninafatiye ku kuntu Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe ndavuga yuko atagaciro gifise uno munsi naho ubumwe buguma bukenewe uyu munsi nta gaciro gifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwo bumwe batabwemera haba mu mvugo canke mu byo bakora biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri byerekana neza rero yuko atabumwe buhari uravye ingene abantu bicwa bangazwa kubera ibyiyumviro byabo uno munsi ushitse washize imbere ubumwe bw'abarundi nyakwigendera perezida petero buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwa n'iteka mu burundi bashyira imbere ikibi inzigo nta kintu bibanga ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu yazanye ituze mu gihugu agakorera igihugu agatwara igihugu imyaka n'iyindi nka cumi arakwiye iteka bo baraba bati urya ni umwasi kubera ari umututsi ni umwasi kubera yahora mu gisoda ca kera ni umwasi kubera atema ikiringo ca gatatu abarundi barikwiye bakaja hamwe bakanga bakankiriza umutima w'amacakubiri umutima w'ugwango w'inzigo y'akazikira ukutibanga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinyiwe kuwa gatanu ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe nyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bwa ntegamarangara onu ivuga ko bwahitanye mu ntara za kirundo na ngozi mu buraruko bw'uburundi abantu barenga ibihumbi mirongo itatu eroje buri kaneza ijwi rya amerika tukiri ku burundi abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi baremeza ko igihe kitaragera kubukuriraho ibihano zimwe mu mpamvu batanga kuri bo uburundi ntibwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bikubiye mu ibaruwa bandikiye joseph borel fontel ukuriye urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda aratubwira ibikubiye muri uru rwandiko ku buryo burambuye muri iryo kete ryagiye habona kuri uno wa gatanu abo bashinga amateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango w'ubumwe bwa burayi uriko uraganira na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'ico gihugu abashingamateka bamenyesha ko hari hapfunditswe ko bafatiye ku ngingo ya mirongo icenda na gatandatu y'amasezerano ya Kotonu atubahirizwa mu Burundi ico gihugu cari cafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe Burundi bwubahirije agateka kazina muntu bugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikorwa n'inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rw'imbonerakure abashingamateka bandikiye Joseph Bomel Fonteles bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira bakanyuruzwa gusambanya abagore ku nguvu kubora izigufa abantu guhagarikira abantu busana cyane cyane abo mu migambo itavuga rumwe na leta bicibonekeza cyane mu burundi bamenyesha ko ku guhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu burundi yuzura leta nayo bakavuga ko atakiri kwirakora kugira ayo mabahagarare abashingamateka bamenyesha kandi ko mu burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'umunyamabanga mukuru umugambwe cndd-fdd ayo majambo akaba ateye impungenge abashingamateka b'umuryango w'ubumwe bwa burayi bafatiye ku ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u rwanda mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane abashingamateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'uburundi n'ubumwe bwa burayi isubira kuba myiza ari nkenerwa ariko mu gihe uburundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka ka zina muntu abo bashingamateka b'ubumwe bwa burayi basaba leta y'uburundi gufuta imitahe yahawe abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka ka zina muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yosanirwa na leta ikanakingira abamenyesha amakuru amashyirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora heza ubwo rwandiko rwabo bamenyesha ko vyihutirwa ko leta yokwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu abashingamateka bamenyesheje joseph bomer fonteles ko ingingo ya 96 y'amasezerano ya kotonu iteganya gusubira gusuzuma ko ibijanye n'agateka kazina muntu vyubahirijwe bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ivyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'ubumwe bwa burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi kuri uno wa kabiri ambasaderi albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakuru makungu yari yabonanye na Claude Bushi aserukira umuryango umwe bwa Burayi mu Burundi yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi nayo Claude Bushi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari ukwihuta ahubwo ari intumbero vyofata Desire Atungimana Kigali ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika turacyari ku burundi urubyiruko ruturuka mu mitwe ya politiki itandukanye bari mu nama y'iminsi itatu i bujumbura bararebera hamwe uburyo bwo kurwanya ukutihanganirana mu bya politiki ibindi na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda urwaruka ruturuka mu miryango itandukanye mu burundi ruremeza ko hageze ko ruca ubwenge kugira ngo ntirusubire gukoreshwa n'abanyepolitike ku nyungu zabo aho niho ishirahamwe mpuzamakungu rikorera muri canada zoom dynamique pour la paix la sécurité et le développement ryafatiye mu gutunganya ibiganiro vy'iminsi itatu kuva ku wa kane bihuza urwo rwaruka Omar Juma atwara iryo shirahamwe ryishinze gushira imbere ibiganiro mu gukemura amatati kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika i Bujumbura iyo rero bize kuyaga no kubana mu mahoro bakira abajene ejo uh, kanti seront aux affaires umuntu azoba yamaze kubatera mu ijya mbuto yo kuyaga ibintu byose bakabiheza batarinze kwirukanako canke abandi kuja hanze canke abandi guhunga iyo umuntu adafise ico akora aba yoroshe guhenda kuri bapolitisiye bamwe bamwe kugira ngo bashike ku butegetsi hari igihe usanga ibyo uyu bamubwira kugira ajye kwiruka kuri uyu n'ibyo uyu bamubwira kugira mutinye uyu ugasanga barahendana urwaruka ruturuka mu migambi itandukanye rwabwiye ijwi ry'amerika ko rushima iyo ngendo y'iryo shirahamwe rikurikirane hagufi cyane ibibera mu karere k'ibiyaga binini gaburiyeri banza witonde atwara umugambi w'urwaruka apdr murazi yuko abanyepolitike bose usanga bakenera urwaruka kari akajya keza rero yuko urwaruka ruvugana ibiba hanze bituma kumbure bashobora gukoreshwa n'abanyepolitike mu nzira zibi zo gusubiza igihugu mu ntambara mu migumuko n'ibindi baca barabiramo ati none iki twakora kugira ngo dukore politike yo kubaka atari iyo gusambura n'urwaruka rwahunze rubona ko inyigisho nk'izo zari zaratevye ina rukundo karene keri aserukira umuhari mpuzamakungu mijeb muvuma international de la jeunesse burundaise uhuza urwaruka rwahungiye mu bihugu bitandukanye nk'u rwanda tanzania ubuganda kongo n'ahandi twaganiriye ari mu buganda nta murundi uno munsi atabona ko mu burundi eh, tolerance politique itaharangwa na gato uravye uko abadahuje ivyiyumviro eh, n'umugambwe uri ku butegetsi bafatwa bagatotezwa eh, ukamengo ni icaha kudasangira ivyiyumviro Eh, kuko bose hamwe nibo burundi bw'ejo ejo nibo bazovamwo abategetsi mu minsi iza zoom dynamique pour la paix la sécurité et le développement rimenyesha ko rizotunganya ibiganiro nk'ivyo mu bihugu birimwo impunzi z'abarundi no mu makambi gutyo impunzi zihure n'abo zahunze dukeneye ko daboro abo ngabo bumvikana hama abo nyene bavuga ko bahunze imbonerakure turaba ingene bahura n'izo mbonerakure nyene tuzorungika urwaruka rwo ngaha rugende ruhure n'urwaruka ruzoba rwatowe ruserukira abandi bari hanze hama barabe nimba byarabaye koko bavugane nimba bitabaye abandi babwira ati muriko muratubeshera muri ico gihe bazoba bari kumwe hama bace bavugana ingene bazosubira kubana batarinze kwirukanako batarinze kuryana batarinze kuja mu bintu vyo kwicana umuhari mijeb w'urwaruka rwahunze umenyesha ko biteguriye kwitaba ubwo butumire yamara bagasaba iryo shirahamwe kutinyegeza mu kwaha kwa leta mu gushaka gutahukana impunzi niyo twatumirwa tuzemera eh, twicare tuganire twumve ibyo bagona bakaba batagomba eh, guherekeza leta y'u Burundi mu mugambi wayo Eh, uno munsi igomba gutahukana impunzi haba ku neza canke ku nabi ndanibaza n'ukuntu eh, iryo shirahamwe rigiye gutunganya ivyo biganiro mu makambi y'impunzi za Tanzania eh, n'ingene izo mpunzi ziriko ziraturatuzwa biteye isoni Eh, ku vyerekeye naho eh, ibi vyo guhariranira nibaza ko eh, habaho kwanza kwemera icaha nimba carakozwe ku wagikoze ubwa kabiri akagisabira imbabazi eh, hama uwakorewe icaha nawe eh, akamubabarira muri mijebe ntituri mu vy'ikigongo c'ikivunga n'urwaruka ruserukiye imigambwe ruriteguriye kuja guhura na bagenzi babo banza witonde abona ko vyoba ari vyiza cane kuko bavukana biganye canke bavukiye ku mutumba umwe naho bahunze igihugu twe turashima rero kazoba ari akaryo keza ko urwaruka ruzohura n'abandi kugira ngo rubabwire ukuri ko mu burundi n'intambwe rumaze gutera mu vya politike kubavanura cane cane n'abanyepolitike babahenda barabe kazoza kabo gutyo bitume bifasha rero ko n'abari hanze baca batahuka bose bakaza ivyo biganiro vy'iminsi itatu vyaritabwe kandi n'abatwara imigambwe abaserukira amashengero n'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu abo bavunira akagohe urwaruka ko kuva muri kahise ari rwamye rukoreshwa mu gusambura igihugu barukebura nyabuna kutama bakoreshwa mu bibi gusa ahubwo bagaharanira kwiteza imbere Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho turebere hamwe icyo twiteze muri siporo n'imikino mu rwanda muri iyi wikendi nibyo tubaza umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude munyandinda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya as kigali yo mu rwanda irimo kwitegura guhura na club sportif sfaxia muri tunisia mu mukino w'intera ya gatatu y'iri rushanwa mu ntangiriro y'icyumweru gitaha iyi kipe y'umujyi wa kigali izerekeza muri tunisia inyuze muri turkiya muri iki gihe abakinnyi barimo kwitoreza kuri stade national amahoro i remera ikipe izashobora gusezerera indi hagati ya as kigali na club sportif sfaxien izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda mbere yo kugera kuri iyi ntera as kigali yabanje gukuramo ikipe ya warapa united United yo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda. Indi kipe yitegura guserukira u Rwanda ni ikipe y'igihugu y'abagabo mu mukino w'intoki wa basketball. Abasore b'umutoza Henry Mwinuka bakomeje imyiteguro yo kwitabira icyiciro gisoza mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda. Imyitozo irimo gukorwa kabiri ku munsi ikabera muri Kigali Arena i Remera. Muri aya majonjora ya nyuma u Rwanda ruzakinira mu mujyi wa Monastir muri Tunisia rukaba ruri mu itsinda rya kane rusanzwemo hamwe na Mali, Nigeria na Sudani y'Epfo. Itsinda rya mbere n'irya gatanu nayo azakinira mu mujyi wa monasitiri amakipe agize itsinda rya mbere ni tunisiya repubulika iharanira demokarasi ya kongo repubulika ya santarafurika na madagasikari itsinda rya gatanu ririmo misiri uganda kapu veri na maroke amatsinda abiri asigaye ni ukuvuga itsinda rya kabiri n'irya gatatu azakinira mu mujyi wa yawunde muri kameruni itsinda rya kabiri rigizwe na senegali angola kenya na mozambike naho mu itsinda rya gatatu dusangamo cote d'ivoire kameruni guinea equatoriale na guinea conakry yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mbashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru ni aha rero kuri siporo ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama